iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mudushakira kuri wa eshatu radiyo yacu viyo akadomo komu muri kumwe nanjye timu harisi ishimwe mbahaye ikaze muri aya makuru mbere y'uko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye ariko reka tubanze tubagezeho ingingo z'ingenzi zayo i Cairo mu misiri hateraniye inama yahuje abayobozi baturutse hirya no hino ku isi bariga ku kibazo cy'intambara ya hamasi na isirayeli uyu ni perezida w'abanyapalestina muhammad abbas muramwumva muri aya makuru mu burundi hibutswe imyaka mirongo itatu perezida melchior ndadaye waharaniye demokarasi muri iki gihugu agandaguwe abanyamerika bari barafashwe bugwate n'umutwe wa hamasi barekuwe amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu misiri uyu munsi kuwa gatandatu i Cairo mu misiri hateraniye inama ihuriwemo na bamwe mu bayobozi bo mu bihugu bitandukanye igamije kwiga ku kibazo cy'intambara ishyamiranyije hamasi na isirayeli mu bafashe umwanya wo kugira icyo bashyikiriza abitabiriye iyi nama ku ikubitiro harimo perezida w'abanyapalestina muhammadu abbas abbas yumvikanishije ko batazigera bava ku butaka bwabo harimo perezida w'abanyapalestina muhammadu abbas abbas yumvikanishije ko batazigera bava ku butaka bwabo
bagabo namwe bagore ntabwo tuzahava ntabwo tuzahava ntabwo tuzahava tuzaguma ku butaka bwacu turaburira abantu bose bashaka kuvana abaturage bacu muri gaza ndetse tunaburira abantu bose bashaka kwirukana abanyapalesitini mu ngo zabo cyangwa kubimura i yerusalemu cyangwa ku nkengero za yorudani ko tutazemera kwimurwa kandi tuzakomeza gushikama tutitaye ku kibazo icyo ari cyo cyose iyi nama ibera i Cairo mu Misiri ibaye mu gihe Israel itegura ibitero byo ku butaka izagaba igaza nyuma y'uko Hamas nayo yigabyeho igitero ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi kigahitana abagera ku gihumbi na magana ane ku rundi ruhande minisiteri y'ubuzima igaza yo yatangaje ko abanyapalestina bamaze gupfira muri iyi ntambara bamaze kurenga ibihumbi bine magana ane kandi ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kugorana Israel yarahiriye kwihimura kuri Hamas aribwo yatangiye kohereza ibisasu biremereye igaza ndetse n'ibitero by'indege perezida wa misiri watumije iyi nama mu gihugu cye yumvikanishije ko intego ari ukugira ngo haboneke uburyo bwo kugeza inkunga y'ubutabazi ku bayikeneye ndetse higirwe hamwe ku cyakorwa ngo iyi ntambara irangire binyuze mu mishyikirano hagati y'abanyapalestina n'abanyayisirayeli iganisha ku bisubizo by'imishyikirano ya leta yigenga ya palestina yongeye ariko ko igihugu cye nta kiguzi kigomba gutanga ngo iyi ntambara irangire
وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري
ndizeza isi ku buryo bweruye kandi bw'ukuri k'ubushake bw'abaturage ba misiri mu gushaka umuti w'ikibazo cya palesitina bidashoboka mu buryo ubwo aribwo bwose ku kiguzi cya misiri
iyi nama ibera i Cairo mu Misiri ibaye mu gihe Israel itegura ibitero byo ku butaka izagaba igaza nyuma y'uko Hamas nayo yigabyeho igitero ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi kigahitana abagera ku gihumbi na magana ane ku rundi ruhande minisiteri y'ubuzima igaza yo yatangaje ko abanyapalestina bamaze gupfira muri iyi ntambara bamaze kurenga ibihumbi bine magana ane kandi ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kugorana Israel yarahiriye kwihimura kuri Hamas aribwo yatangiye kohereza ibisasu biremereye igaza ndetse n'ibitero by'indege perezida wa misiri watumije iyi nama mu gihugu cye yumvikanishije ko intego ari ukugira ngo haboneke uburyo bwo kugeza inkunga y'ubutabazi ku bayikeneye ndetse higirwe hamwe ku cyakorwa ngo iyi ntambara irangire binyuze mu mishyikirano hagati y'abanyapalestina n'abanyayisirayeli iganisha ku bisubizo by'imishyikirano ya leta yigenga ya palestina yongeye ariko ko igihugu cye nta kiguzi kigomba gutanga ngo iyi ntambara irangire mu gihe ariko iyi nama ititabiriwe na Israel na Amerika byagabanije icyizere cy'uko intambara igenda irushaho gukara ishobora guhagarara Israel yakomeje kohereza ibisasu muri Gaza uyu munsi wa gatandatu abagera kuri cumi na batatu bakaba bahasize ubuzima ni nyuma y'uko Hamas irekuye abantu babiri yari yarafasheho ingwate minisiteri y'ubuzima yatangaje aya makuru y'abantu bapfuye yavuze ko bapfiriye mu karere ka deri el barar ndetse batumye umubare w'abanyapalestina bapfira muri iyi ntambara ukomeza kwiyongera hagati aho ariko inkunga y'ibiribwa n'imiti yatangiye kwinjira muri gaza aho uyu munsi wa gatandatu amakamyo makumyabiri yanyuze ku mupaka wa rafa yerekeza i gaza tukivuga ku makuru y'intambara ya Hamas na Israeli ambasade y'Amerika iri Yerusalemu ibinyujije ku rukuta X yatangaje ko abanyamerika bari barafashweho ingwate n'umutwe wa Hamas ubwo yateraga Israeli barekuwe ambasade yatangaje iyi nkuru kuri wa gatandatu nyuma y'ibyumweru bibiri bafashwe perezida wa Amerika Joe Biden yavuganye nabo nyuma y'uko ambasade ishyize amafoto yabo ari bazima ku rukuta rwa X uyu mugore w'imyaka mirongo itanu n'icyenda n'umukobwa we ufite imyaka cumi n'irindwi bari bamaze ibyumweru bibiri mu maboko y'umutwe wa Hamas kuko bafashwe mu gihe cy'igitero uyu mutwe wagabye mu majyepfo ya Israel ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi ejo kuwa gatanu nibwo bagejejwe mu maboko y'igisirikare cya Israel ku mupaka wa Gaza Judith Tai Lanan n'umukobwa we nibo babaye aba mbere mu bafashwe bugwate na hamasi barekuwe ndetse bikemezwa n'impande zombi ambasade y'amerika iri yerusalemu n'ubundi ibinyujije ku rukuta rwa x yahise itangaza ko ikomeza gukora ibishoboka byose n'abandi bafashwe bagashyikirizwa imiryango yabo reka tuve ku makuru ashyamiranyije umutwe wa Hamas na Israeli tujye muri Kenya aho umusore witwa George Kaminju ari kugerageza guhuza inzozi ze n'ukuri kw'ibyo abona uyu musore abyina imbyino zizwi nka break dance kandi yizeye ko impano ye izamugeza kure hashoboka uyu musore wamenyekanye cyane ku izina rya muzushi africa yatangiye kubyina ubwoko bw'izi mbyino zitamenyerewe cyane aho akomoka yumva ko hari igihe azibona ku ruhando mpuzamahanga nko mu mikino ya olympic kaminju yumvikanisha ko ubwoko bw'izi mbyino za breakdance ari nka siporo ngororamubiri kuko zituma umubiri wose ukora gusa akavuga ko leta itabiha agaciro nk'izindi siporo ibyo abona ko bishobora gutuma bidatera imbere uyu musore ugaragara nk'ukiri muto yatangiye kubona ko babyina izi mbyino mu myaka icumi ishize aheraho ye yemeza ko nawe bishobora kuzamuha icyerekezo avugana n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters Kaminju yumvikanye avuga ko kubirebesha amaso byari ibintu bishimishije cyane nawe afata icyemezo cy'uko azakora nkabyo kugeza ubu rero niwe munyakenya ufatwa nk'inkingi y'izi mbyino mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi kugeza ubu kandi izi mbyino zimaze kwemezwa ko zizagaragara mu mikino Olympic iteganijwe kubera mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka utaha wa 2024 kandi nawe yizeye ko hari umunsi umunyakenya azahagararira igihugu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu viyo akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook no ku rubuga rwa x muradusanga kuri arobazi viyo radiyo yacu mu kanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri oni linda thomas greenfield yagaragaje impungenge atewe n'ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gikomeje kugana habi mu gihe amakimbirane hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda akomeza kwiyongera uyu mudiplomate wa amerika ibyo bigarutseho i new york mu nama y'akanama k'umutekano ka oni yigaga ku mutekano mu karere kuri uyu wa kane temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ambasaderi thomas greenfield yashimangiye ko ari ngombwa gushyigikira ubufasha mpuzamahanga ku nzira y'amahoro ya nairobi n'iya rwanda ziyobowe n'ibihugu byo mu muryango w'afurika y'uburasirazuba EAC uhagarariye amerika yibukije imbaraga zakoreshejwe kuva mu mezi atandatu ashize ku ntambwe yatewe ashishikariza abarebwa n'iki kibazo guhagarika ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu n'urugomo cyo kimwe n'ibikorwa bitemewe birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko ati twahamagariye impande zose kugira bwangu zikubahiriza ibyo zisabwa mu itangazo rya rubanda harimo n'uko ma makumyabiri na gatatu isubira inyuma kugera ku muhora wa sabyinyo bigakurikirwa no kujyanwa mu bigo bizakira abarwanyi bayo no kwamburwa intwaro umudiplomate wa amerika muri loni yavuze ko nubwo ibihugu byo mu karere byakoze uko bishoboye ngo bifashe muri urwo rugendo ma makumyabiri na gatatu yafunze amayira agana hari ibigo bigomba kwakira abarwanyi bayo ibangamira umuhate wa porogaramu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ndetse yivanga mu kazi gakomeye kakozwe na monusco yongeye gushimangira ko u rwanda rugomba guhagarika bwangu inkunga rutera umutwe wa ma makumyabiri na gatatu washyiriweho ibihano na loni rukanavana ingabo zarwo ku butaka bwa kongo yahamagariye kandi igisirikare cya Congo FRDC guhagarika imikoranire n'umutwe wa FDLR ati turahamagarira ingabo z'ibihugu byo mu karere zoherejwe mu burasirazuba bwa kongo haba mu buryo bw'amasezerano hagati y'ibihugu cyangwa se binyuze mu muryango w'afurika y'uburasirazuba gukorana hagati yazo ndetse zigakorana na monusco uhagarariye amerika muri loni yasabye ibihugu binyamuryango by'akanama ka loni gashinzwe umutekano kwirinda kwemeza ubufasha bwagutse bwa monusco ku ngabo zo mu karere hatarashyirwaho ingamba ziboneye zijyanye na politiki za loni mu gukemura ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ukubazwa ibyo ushinzwe hamwe n'impungenge zijyanye n'ubuyobozi n'ubugenzuzi ambasaderi thomas greenfield yagize ati izi ngamba ni ingenzi mu kwirinda ko twavaho tuzambye ikibazo cy'umutekano muke gisanzwe kiri habi yibukije ko iyi ntambara yavanye mu byaba barenga miliyoni mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu wonyine benshi muri abo bakaba babayeho mu nkambi z'ubucucike nta biribwa biboneye amazi meza cyangwa ubuvuzi bibageraho madamu thomas greenfield washimiye abafatanyabikorwa baturutse mu bihugu by'u rwanda na congo anashimangira ko mu karere hagomba kuba amatora yizewe kandi azira imvururu yitsa cyane ku nzira y'amatora itagira uwiheza imihindagurikire y'ikirere yagize ingaruka ku bahinzi bo mu karere ka rubavu na rutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga ko kubera izuba ryinshi ryacanye batabonye umusaruro na muke bemeza ko kuri ubu bibasiwe n'ikibazo cy'inzara iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu gloria tuyishime ni abahinzi batandukanye ijwi rya amerika yaganirije baturuka mu turere twa rutsiro na rubavu bahuriza ku kibazo cy'inzara kibugarije kuko igihembwe cy'ihinga cyo kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa munani cyagenze nabi bituma umusaruro wabo uba muke bavuga yuko bitewe n'imihindagurikire y'ibihe aho izuba ryinshi ryacanye ku buryo budasanzwe nzayisenga cedric ni umuhinzi wo mu kagari ka hehu umurenge wa bugeshi mu karere ka rubavu yabwiye ijwi rya amerika ko mu bihe byiza bashoboraga gusarura nibura imifuka icumi y'ibirayi ngo mu gipanda bakoragamo imifuka itanu umunani icumi ariko ubu ngubu muri icyo gipanda havuyemo imifuka myinshi ni imifuka ine cyangwa itanu izo nizo ziba zabaye nyinshi wasaruye warejeje warasizemo umuti cyane mbese warakoze ibishoboka byose kugira ngo ibirayi byawe bibe neza nyiraneza marigo danse nawe yari yarahinze ibishyimbo kuri hegitari eshatu uyu mubyeyi yiyemeza ko izuba ryacanye ryamuteye igihombo gikomeye mbese igihembo cy'ihinga gisize twagize cy'izuba izuba ryaravuye rirenza uko ryavaga rirava rirava cyane ubwo rero rivuye cyane turahinga duhinze ntibyamera byaranze mbese nta musaruro w'ibishyimbo ntabwo n'ibirayi nabyo byagiye birinarapfa ni izuba ryabaye ryinshi mbese ni ukuvuga ngo ibihe byarahindutse ni ukuvuga ngo n'imvura ubwo yaguye ntacyo yatabaye uyu muturage yabwiye ijwi rya amerika ko uretse ko ntacyo yabashije gusarura nta n'imbuto yo gusubiza mu butaka ashobora kubona rero ni ukuvuga ngo aho nahinze ibishyimbo byagura nk'ibihumbi birindwi nta kintu kizavamo ntacu nabuze n'icyo gusubizamo hanabereye aho ngaho ntegereje kuvuga ndiningiri ko nabigenza wenda zashaka imbuto y'impungure ntere nta musaruro wabuno ntabwo utembereye mu duce dutandukanye tw'uyu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu usanga koko ibishyimbo n'ibirayi nk'ibihingwa bikunze kwera muri aka gace bitarabashije kuzamuka ngo bive mu butaka umudamu nyirakabiri anosiyata nawe twasanze agiye kongera guhinga yatangarije ijwi rya amerika ko udufaranga duke yari yarashoye mu buhinzi bwe kuri ubu twose twahombye yanaguze amakure cumi n'abiri ibihumbi natanze ibihumbi mirongo itatu byarumye ubwo kugira ngo bize neza ubwo biri kuza byabishogoro bikaba nk'iminsi urungutuye mbese bikaba guca bigasurungutura bikaba guca nta bishimo ndo byavuye ku itaka byavuye ku itaka binari hasi gusa aba bahinzi kandi bemeza ko kugeza ubu igiciro cy'imiti batera kugira ngo bahangane n'umusaruro muke uhenze bityo uwo batera mu bihingwa byabo utaba uhagije ntabwo bisanzwe ko umurenge wa bugeshi wibasirwa n'ikibazo cy'inzara kuko ari ahantu usanga hari ubuso bunini bwo guhinga ari nabyo bitunze aba baturage ariko kandi kubera ikirere cyaho cyiganjemo ubukonje buturuka ku mashyamba y'ibirunga bemera kugira umwero w'ibihingwa uhagije si uduce tw'akarere ka rubavu gusa twugarijwe n'iki kibazo bamwe mu bahinzi bo mu karere ka rutsiro nabo imihindagurikire y'ikirere yabagezeho nyiramayira uwera ni umubyeyi wo mu murenge wa mukura muri aka karere wahinze hafi y'aho atuye izuba ryinshi ryacanye ryamuteje ibihombo n'inzara kandi mbere ho twapfaga no guhinga nta n'ifumbire twashyiragamo twarafataga tugahinga gusa tugatera ibishyimbo ibigori tugasarura ubu se ko amasambu dusigaye twarayagira amasambu asigaye nta musaruro tukibona ariko iyo twagerageje tukabona ifumbire umusaruro turawubona abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ibyo bari barateye byameraga byanga natwe ingaruka bitugeraho turahinga tukarumbya ntitweze nk'uko bikwiye umusaruro nawo rwose n'ubu nabwo urebye nk'ubungubu n'ibigori nk'ubu twahinze urebye bwazamutse ari ubugori bumeze nabi cyane rwose duhinze reba nk'ubungubu izuba ryaravuye ibigori byagiye bimera byanga n'aho byagiye bimera ni kamwe kame n'imvaruganda igenda nyine isa nk'aho igenda iba nkeya n'ishwagara kuri iki kibazo minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda ildefonse musafiri ubwo yabazwaga n'inteko ishinga amategeko mu rwanda umutwe w'abadepite ibyerekeranye n'umusaruro muke wagaragaye yisobanuye muri ubu buryo ariko gukorera mu kwa gatandatu wa karindwi k'umunani kari agace imvura itaguye abantu barateye birarumba ubu twahuye n'ikibazo cyo kurumbya ibintu bya climate change tuvuga bigenda tugiraho ingaruka mu buryo butunguranye ariko haje kubona export nyinshi abantu bagiye babona isoko ryiza bajyana ibirayi byinshi hanze so harimo imvange z'ibibazo ariko Minisitiri Musafiri yagaragaje kandi ingamba zitandukanye leta y'u Rwanda ifite mu kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku bahinzi n'abaturage muri rusange iyo umushinga ugitangira hazabamo inguzanyo hazabamo matching grant hazabamo gutunganya ibishanga icyizere muri leta turacyagifite ndetse harimo na no gutanga ubwishingizi ariko ibimaze gukorwa harimo ayo matarasi twatangiye gukora mu turere dutandukanye hari inyigo zirimo zitegurwa zo gutunganya ibishanga ubu turatunganya ibishanga byinshi kugira ngo twongere bwa buso bwuhirwa duhangane n'ihindagurika ry'ikirere ariko n'ibindi bijyanye byanga abantu babona amafaranga yunganira mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi byaratangiye minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda yagaragaje ko mu minsi ishize mirongo inani na gatanu ku ijana by'imbuto y'ibirayi nk'igihingwa gikunze guhingwa n'abaturage bo mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba zitaba zujuje ubuziranenge ibi bishobora kuba intandaro y'umusaruro muke umaze iminsi ugaragaye mu rwanda icyakora abahinzi bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bakomeza gusaba yuko igiciro cy'imbuto zo gutera by'umwihariko y'ibirayi yagabanyirizwa igiciro kugira ngo babashe kuyigondera imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nisr igaragaza ko abatunzwe n'ubuhinzi mu gihugu barenga mirongo itanu ku ijana bakaba biganje mu bice by'icyaro gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu noneho nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mukomeje kudutega amatwi uyu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
uko naniambia kweli ni vipi vitote mugari ni vipi
unavyoiona ninaona kabisa ibitu kwa moriske kweli eh? tena ile njia ya magendo iko komplike papa wewe kuvuga buhoro urumva ni ngombwa kuvuga cyane ndabizi ndagusaba ibikomeye ariko wengire icyizere wemere kumfasha wewe peko nayo kama ni vitu vya ngufu abi Mike, kama ni vile sasa ifoni ongeza unanipa double uko bakabiri kwa kumva ayo mafaranga ndayabona kwanza sikia nikwambia na kitu kingine ungepasha nipatia kwanza zo saa hii niziweke ariko nawe ntugakabye shoferi ndishire koko tutaranahaguruka ndio anipatie zo tu sasa nianze ziweka kwa msa twende juu bikakia badilika kule na usha nilipatia zangu sawa ntagira nisi ntacyo ndabyemeye barakira amafaranga yawe ubundi tumara kwambuka umupaka n'imari yanjye yose mva ndaguhemba wishime rwose ndabikwijeje okay tusaidane basi tuweke asi mashangizi mu mutaxi basi kanikasaidi pale tutie limao hapa chini ya kiti ehe okay ako gakatu gafateneza voila buryo n'umunsi yatape buryo ubufitemo umwanya ariko shavura igitangaza pe mie nakwambia mi nasaidia kama kwa mirisaba mingi sana ibintu byo gukora ku mupaka urabimenyere pe metropasha fa mbio juu nawaka unaona kama akili yamanekana mule mi nakwambia chachukata na kutongoya okay saa none ubu ngubu twagenda ngize amahirwe byose bigiyemo
shofe oui monsieur aka karito kave nkikiye nakuwandebe ahantu wagatsimba se wangu eh monsieur hivi niko natembeza vraiment uwe ujaranje tutafute kutakatiyo eh komera bada mwiriwe neza mwiriwe ariko nanjye ndi ntakigenda koko ibaze ko nije muri tagisi nkibagirwa ko gusuhuza mbega njyewe ariko umeze bo yego ni sawa none se ngutereta akantu gatoya koroheje nyabaki ubu nyine ntiwantwaza kano gakarito ka wayine kandi urabona ko rwose twafatanyije urugendo ushobora no kugahisha muri ibyo bitenge byawe erega buriya erega buriya nta n'uwamenya rimwe wazabona tuganiriye rwose tukicara tugasoma karahuri turi ahantu dutuje pe ngo ngo iki eh karahuri rwose ngenda sengera ubwenge bwawe buri ko burakora neza urumva ibintu uri kuransaba gukora kuki madamu ni iki gutuma gukora ubucuruzi bwa magendu ibyo usubira kureba nk'ubu wewe uciye kuri duwani ukarihira ibintu byawe harashoboka ariko ngo uranyumvira ino nshyanutsi y'inkotsa y'irusange wiki wiki bwa bugoryi muvukana nawe urabufite Eh? ubu ni wowe muntu wenyine usigaranye icyizere ugomba kugira abantu bakuru duwani bariya abantu bakora binyozora bagenda bakururuka bakaba baratuje amahwemo ukabagira icyizere Ewa nami sisi nakuunga mkono kabisa tano kwa tano papa. Mimi nakwambia mataxi zishapanda kwa kisa hakuna hata mtu anapata quelque chose tena.
umva ntabwo tukibasha gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka dutuje uzi ko bagenzi banjye ubu ngubu gucuruza babivuyemo ubu bakaba barasubiye ku isuka ibyo ni ukubera mbeshya nte undusha kumenya wowe ibyo gucuruza genda bizi neza yuko mukurikije amategeko umuntu acuruza arashobora kunguka kandi bikagenda neza ndaza abantu bakora ubucuruzi bagakurikiza amategeko bakariha amatagisi yabo neza yego ratagira ndabizi we ndabona ko utabyemera mugabo ndazi yuko bakora bakunguka kandi bikagenda neza ibyo muri ko murakora si byo na gato ibyo birenganya umuntu wese yihaye gukurikiza amategeko Ariko madam- agatanga amatagisi ariko madamu mba nkubaze nkumva wigize uwa cyane uri iki mu bintu kwanga kuntuhaza akantu gakarito ni uburenganzira bwawe sibyo ariko ndakwihanije ntihongere kunshira urubanza utabanje kwishyira mu mwanya wanjye urumva mbo shofe hagarika iyo modoka shyiramo vitensi ya kane cyangwa iya gatanu nge ndavuze gutwara ukomeze ugende ni ngewe ufitemo imari hano nyinshi okay Eh?
iyi baji urayibona je ni umukozi wa duwani ubu rero mwese murahagaritswe abe wa mugabo uri kujaye ntugaragaze kuva muri iyi modoka Oya, ni niko- wanyumvise oya, nikoreye ku rugi rwose, nta nawe kindi kumva nkoze.
ayo maboko yangu ume ndayabona neza Imanuka.
kubivura He, mese unaona? Hiyo yote ni juu yako. Nilikuwa nishakwambia jama ya magendo haiko ya bien. Unaona sasa tunaivya sasa tunaivya.
mbese na ngaho nawe nsubiza amafaranga yanjye urabona ko isosi yaguyemo inshishi ariko se madamu nyamara ubishatse twakumvikana sibyo ndakwinjiza utwara ibicuruzwa byanjye byose mfite yewe n'ibihishe ahantu hose udakeka rwose ndabiguha ariko ngewe rwose undeke n'itama Na bengine tulibita mu modele ndeka nigendere rwose madamu wanditse Za, Eh, shaka ah, umureke kurushwa n'ubusa Eh, sindabumva madame.
ndiko ndahamagara abaza kubatwara mu gasho ubu nyene yewe data we
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaga kuri uyu mugoroba naha ahumurije ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika aya makuru yarahagarikiwe na etienne karekezi nshimiye bagenzi banjye bose bamfashije kuyategura nawe nadia ataha wamfashije kwegeranya aya majwi ndagushimiye njye mwumvaga kuri mikoro ndi tim haris ishimwe mugire umugoroba mwiza na wikendi nziza aho muri mu bice bitandukanye
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james abrise abrise ndagukunda cyane
ndonyi records
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting a ling a ling. Yeah. African we are fighting, yeah. and that is the African beauty. yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes I know. Mm, You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one, and I.